iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo ko mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye edi rwema urukiko rw'ikirenga mu rwanda mu cyumweru gishize rwemeje ko ive tuyishimire yemerewe kuzungura se wishwe muri jenoside ni nyuma y'imyaka asiragira mu nkiko aburana na mwene wabo asante job ashinja kwikubira imitungo ya se inosa dusenge abavandimwe be barimo asante ntibemeraga ko umusore tuyishime ari umwana wa nyakwigendera kandi ko ntacyo akwiye kubona ku mitungo se yasize icungwa n'uwo asante byabaye ngombwa ko urukiko rw'ikirenga rutegeka ko hakorwa ibizamini bya adn kugira ngo babone ibimenyetso ndangasano ibizamini byaje kwemeza bidashidikanywaho ko tuyishimire koko ari umuhungu wa nyakwigendera inosa dusenge tuyishimire avuga ko iki kibazo agisangiye n'abandi bana batari bake ubu bahejejwe mu gihirahiro n'imiryango yabihakanye igamije kubatwara ibyabo yive tuyishimire niwe mutumirwa wacu uyu munsi wiriwe neza yive ego mbere y'uko tujya mu kiganiro nyirizina nasabaga ko utwihanganira gato hanyuma tukumvisha abakunzi b'ijwi rya amerika inkuru y'umunyamakuru wacu yataye ku wa gatanu ubwo urukiko rw'ikirenga rwari rumaze gufata umwanzuro warwo ubwo unyihanganire gatoya
kuwa gatanu nibwo urukiko rw'ikirenga rwakijije urubanza rw'umusore tuyishimire yive waregaga umuryango wa se kumwihakana urukiko rw'ikirenga rwategetse ko hakorwa ibizamini bya dn hakamenyekana ukuri kw'ibivugwa umubiri wa dusenga inosa ari we ive yavugaga ko ari se umubyara wishwe mu gihe cya jenoside warataburuwe kugira ngo hamenyekane isano afitanye na ive tuyishimire urukiko rwanzuye ko ari uwa gusenga inosa wishwe mu gihe cya jenoside umuryango wasigaye ukaba waravugaga ko uwo mwana utamuzi kuri tuyishime watsinze urubanza yabwira ijwi rya amerika ko nubwo byari agahinda kongera gutaburura umubyeyi we ariko yishimiye ko byibuze impaka zirangiye bw'inyungu zabo bwite nazi ntabwo banyemeye ngewe ku giti cya ntabwo nifuza ko hakorwa adeni ku mubiri wa papa kumva ari nk'agashinyaguro ariko ubu mu rwego rw'ubutabera byabaye ngombwa ko bikorwa nanjye numva ko bikabikorwe ubutabera bujya ahagaragara twabonye isirikare ya papa ku munsi wa kabiri laboratwari ifataho sampo yo kujyana muri labo natwe batujyanayo nanjye nasanze bifitanye isano papa nk'uko yari yabivuze n'ubundi kuko ntabwo namwitiraga aho kuko bwari amaraso yanjye nahanayaga ukuri nahanayaga yuko data atazima basanze muje na papa mirongo icyenda n'icyenda ku ijana hafi ijana ku ijana uwamakanaga ari we tante nawe nasanze mfitanye isano nawe ubwo yari amakanaga akavuga ko ndi umunyasikoro biranshimisha kuko mbonye ubwo butabera kubira binababaje kubona aho ubona umubyaro uko babanje gutaburura tuyishimire yemeza ko iki kibazo gisangiye n'abandi bana batari bake ubu bahejejwe mu gihirahiro n'imiryango yabihakanye igamije kubatwarira ibyabo ibuka ivuga ko hari aho usanga ibibazo nk'ibi n'ubwo umunyamabanga nshingwabikorwa wayo yemeza ko bitari ku rugero rukabije bwanayishakiye nafutari hari abana barokotse ari batoya barererwa mu miryango rimwe na rimwe bamara gukura umwana yabaza umuryango wamureze eh, bafitanye n'isano aho umwana yabaza ati isambu yacu yagarukiraga hehe umwana agatangira kubwirwa amagambo navuga amukomeretsa bakamubwira ko nta sano bafitanye hamwe byagiye bigaragara ariko ku bufatanye n'inzego z'ubuyobozi bimwe bigakemuka abo babyeyi bareraga uwo mwana cyangwa n'undi ashakishije akamenya bagashobora guhuzwa bakaganirizwa abaturanyi b'ababyeyi b'uwo mwana batahaguruka batahaguruka ngo babishimangire babivuge babigaragarize ubuyobozi bikagorana tuyishimire wemejwe n'urukiko ko ari umuhungu wa gusenga inosa avuga ko bitari bimworoheye kwerekana ko ari umwana wo muri uwo muryango kuko jenoside yabaye afite imyaka ibiri gusa nyina umubyara we yabwira radiyo ijwi rya amerika ko kugeza ubu atiyumvisha uburyo umuryango w'umwana we wamwihakanye kandi umuryango mugari warashize mu by'ukuri njye numvaga ari abantu bazishimira ko nawe ubwe yarokotse umwana kuko famiye yose bari bamaze kwimara byaje kugira aho rero baratwikata batubwira ko basanze tubeshye yewe umwana yagiye yifuza kumenya aho papa we yashyinguwe baraduhisha baratubwira ko yatwawe n'ikamyo nk'abandi bantu bose yajugunywe ahantu batazi ntabwo byari byoroshye kujya muri izo manza nk'abantu mwari muziranye ukumva nta kibazo wari ufitanye nawe ariko noneho abavandimwe be muri abesikoro wowe na mama wawe ngo ni imitungo ushaka kandi mu by'ukuri imitungo bari barayigabanye yo ubwayo iki kibazo nubwo kitaragaragara cyane mu nkiko ibuka ivuga ko hari ibisa nk'ibi bibazo ijya ibona ndetse igasaba abantu bagiye bakira abana mu miryango kugira ubumuntu ntibabihakane ive tuyishimira asaba abandi bana bafite ikibazo nk'ike ko bahaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo ku bana baduhuje ikibazo icya mbere ni uko numva ndashaka gusaba umunya- umuryango nyarwanda wose muri rusange bagira ubumuntu bagira ubumuntu nyuma y'imyaka makumyabiri n'itanu sihabakwiye kuba hakiriho abantu bafite umutima nya- w'ubunyamaswa bugeze aho uhakana umwana numva ko abana twaba duhuje ibibazo nibahaguruke kandi nsaba n'imiryango y'abacikacumu izo seneje ibuka nibahagurukire kino kibazo kuko kirahari kiri mu miryango hagati mu myaka ishize kandi leta yari ihagurukiye kugaruza imitungo y'abana b'imfubyi yari yigabijwe n'ababareraga cyangwa abaturanyi babo mu gihugu hose habarwaga imitungo y'abana b'imfubyi igera ku gihumbi magana abiri yatwawe ibuka ivuga ko imitungo myinshi imaze kugaruzwa usibye mike ibibazo byayo bikiri mu nkiko asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali arakoze asumta kaboyi kuri iyo nkuru yadukoreye ku cyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ikirenga rwemeje ko ive tuyishimire yemerewe kuzungura se wishwe muri jenoside ni nyuma y'imyaka asiragira mu nkiko aburana na mwene wabo asante job ashinja kwikubira imitungo ya se inosa dusenge Ah, ive tuyishimire rero nk'uko nari mbibabwiye mu kanya niwe mutumirwa wacu ikaze cyane mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane edi yego Ah, mu magambo make cyane ah, ku bantu ah, badasobanukiwe n'iki kibazo cyawe ah, wagerageza ukakivuga mu magambo make dore ko ah, wari umaze imyaka myinshi cyane mu nkiko uburana usaba ko wakwemererwa kugira umutungo cyane cyane mu mitungo yasizwe na so ah, dore ko benshi mu bavandimwe bawe bari barakwihakanye tubwire mu magambo make cyane uko urwo rugendo warunyuzemo
murakoze cyane kunyakira Eh, ikibazo cyanjye mm, nimara imyaka itanu kiri mu nkiko cyari ikibazo cyo- nagiye mu rukiko nganutse kugira ngo nandikwe mu bitabo by'irangamimerere nandikwe kuri data nubwo nari mubaruyeho nk'umwana w'umucikacumu wabaga ufite icyemezo kinyurwa nk'umwana muresikate aho byatangiye byatangiye ibihumbi na cumi na kane ubwo twari tumaze imyaka makumyabiri twibuka jenoside yakorewe abatutsi icyenda na kane njyewe rero nakuze nzi ah, abavukanyi ba papa basigayeho umwe yitwa sante jobu undi yitwa anne marie aherereye mu gihugu cy'ububiligi undi yitwa nyirabareba jacqueline bose rero kure- nakuze nzi ko ari abo bavukana na data banafashe ba- bafashaga rimwe na rimwe iyo nabaga natsinze mu ishuri baba- umwe ayo wajyaga aza kundera ku ishuri nyuma yaho muri ibihumbi bibiri na cumi na kane naje gukenera kumenya amateka yanjye mbaza mama umbyara mama ambwira ko data bamujugunye mbaza onkiri ari we akisante jobu nitaga onkiri icyo gihe ambwira ko na atahazi icyo gihe cumi na kane ive icyo gihe wari ufite imyaka ingahe
eh, kuri ubu ngewe mfite imyaka makumyabiri n'irindwi Eh, bivuze ko icyo gihe wari ufite imyaka makumyabiri n'ibiri
n'irindwi exactement none eh, muri bibiri na cumi na kane ndabyuka ku itariki cumi n'eshatu ubwo mama yari mu rugo aryamye mu- mu rugo aruhutse ari ku cyumweru byari umunsi wo gusoza icyunamo bamaze kumva itangazo kuri radiyo ritangaza avuga ngo umuryango wa kiringiti papa bamwitaga ntacyo kiringiti ariko ubundi amazina ye ni gusenga inosa uraza kumwimurira umura- umubiri we barawimurira ku gisozi urumva babikoze rwihisha bari babizi babingira bimenya ko utaragisita nanjye nayo ndi mu bice bya burasirazuba za rukumberi bamurahamamagara aramenyesha abwira ukuntu bigenze kandi batugiyemo kigabo ndabona be- abo kwa so batabishaka niyo bageze aho bagurisha umubiri mu gihe cy'imyaka makumyabiri nawe numva ni akababaro numva ni abantu bashutse bwa kabiri nagerageje kuza kugira ngo mbe- mpereze icyubahiro data ubwo nahageraga rero hari imitungo ya data yari afite myinshi myinshi barayigurishije bajyaga nabwira aba- abaturanyi ati se ko mutazana umwana ngo abashe ku- kugira uruhare ku mitungo ya se ko na abo bavukana na se barimo kuyigurisha ariko simbigemo cyane kuko nabaga numva ko ngewe ubuzima bwanjye bwabwiremera kandi nkagira- nkagera aho nakwigeza nashingiye ubwo muri uwo munsi wo kuri cumi n'eshatu uku- mu bibiri na cumi na kane ukwezi kwa kane naje nje u- u- aho bari barimo bari batoboye data nsanga ni mu rugo rwa papa aho papa yari atuye i remera noneho mu masaha yo nsanga igikorwa cyo gutaburura no kujya gushyingura ariko baranyamagana bamfata nk'umuntu waje n'umushyitsi ku buryo uyu witwa kisante job ubwe nawe yaraje ubwo yari ndi kuri sekere ngiye gusezera umubiri wa papa kuko nibwo nari mubonye n'agahinda kenshi ayubu na mushiki we witwa mari baraza ati wowe ruwa hehe ko urimo kudukerereza amasaha y'akazi- amasaha yo kujya muri bwiza yageze ndahindukira ndabareba ndavuga ati se ubu muranyirengagije aka kanya ntabwo munzi ndavuga ati ibyo ibyo ntabwo tubizi atubugiye urumva byari igikomeye kindi kiyongereho ubwo njye nayo nje numva nishimiye ko mbonye umubiri wa papa ubana wunamye haba habaho kutumvikana ariko mu cyubahiro mama umbyara arasaba aravuga ati nize umwibahe nk'umwana ufite disipurine reka tujye gushwana hejuru ya sirikeli reka twishimire ko na data tubonye aho agiye gushyingurwa ubwo ngewe twakomeje imi- imi- imi- imihango ku gisozi baramushyingura ndi aho ngaho ntabwo nahawe uburenganzira n'umwana we wasigaye wenyine ahubwo kuko bari barabikoze rwihisha aba aribo bategura ni umuhango wose nyuma yaho rero iyo naje kugana urwego rwa senerije mbabyizeho icyayi cyanjye ndababwira ati ngewe abo kwa data ntabwo barimo kunyemera bagize kunyima umubiri wa papa bagize kuwumisha imyaka makumyabiri baravuga ko ari abantu bavukana na papa ngewe mu bamuzi nabo numvaga nshaka guhura nabo mu biganiro tutiriwe tujya mu manza senerije irabegera irabavugisha ikibazo nyakwigendera honorable chandabye arabegera sibakunze yewe inshuti mu bantu bavuka i Nyanza aho papa avuka papa avuka i Nyanza nabo sinabashe kunegera mu bantu ikiza noneho sineje ngira inama yambwira ati jya mu rukiko noneho utange ikirego niho gutangira imanza zose muri bibiri na cumi na kane ntangira mu rukiko rw'ibanze mugatsinda nandika ku mubyeyi wanjye Uh, nyuma yaho menyesha menyesha abavukanye na papa mu rukiko barayitambamira bavuga ko batamenyesha uru rubanza iki n'iki baratambamira mu gitangira nabwo baraza baratsindwa nyuma yaho bajya muri muri pejeyi mu mu rukiko rwisumbuye nabwo uh, turabona yewe banazana aba- ariko wari uri imbere cyane yari uwitwa kisante jobu ariko aherekejwe na bashiki be nk'uko nari mbazi nari nsanzwe mbazi ubwo rero mu rubanza yaje gusubira muri tejeri urubanza yaje kuba itegeko baje guhindukira ahubwo bafata rwa rubanza barugira penali barugira imanabyaha bavuga ko yive ibimenyetso bashingiraho n'impimbano iki n'iki babiganisha mu bugenzacyaha ubugenzacyaha ngenda babwira ati ndisobanura ku buryo nageze aho nkurikiranwa n'inzego z'umutekano mbasobanura detaye zose ndavuga ati ibyemezo mfite icyemezo cya saje njye nta cyemezo mfite cy'impimbano urwego rw- rw'ubugenzacyaha rukora iperereza rujya muri sarije sarije irabyemera ati uyu ni umwana w'umuresipeka wacu tumuriha imyaka itandatu yose mu universite nitwe tumurihira ariko umva byari ubu- mu buryo bwo kuyobya ubutabera urubanza rwe rwa penali bageze barushyingura barushyinguye babonye ko nta handi baboneye bahita bagana ku muvunyi ku rwego rw'umuvunyi bagiye ku rwego rw'umuvunyi nabwo nabwo umuvunyi ngo yemeza yuko harimo akarengane bo bari bashingiye yuko inahagene yakozwe mu manza zose zabanjije umuvunyi yandikira kuri supreme bisaba yuko urubanza rwasubishwamo mu nyuma ubwo twajyaga muri kuri supreme rero turaburana ndi kubona abunganizi banjye rero noneho ko umwunganizi umunyamategeko wabo wababuraniraga yavugaga yuko akeneye ko hafatwa deni akaba aricyo kimenyetso nyine cya nyuma kigaragaza ukuri yenda asaba urukiko yuko nubwo ari mu rwego rwo kunshinyagurira kongera gutabura umubiri wa data byaba ari agahinda bongeye kuntera ariko mu rwego rw'ubutabera mu bushishozi bwabo nibabona ko bikwiriye bizabeho gusa njyewe ndasaba yuko adeni yakuba ku mubiri wanjye na papa kuko abangaba banyihakana sinazi n'isano yabo bose kuba narakuze nk'umwana mutoya bakangura kuri abantu bavukana na so urukiko rero rwarabyemeje rwariye rufata umwanzuro rwemeza yuko adeni ikorwa hakorwa adeni eshatu adeni ikorwa ari iyanjye na papa abitwa ko abavandimwe ba papa n'umubiri wa papa nanjye nabo kandi ku rwego rwa senerije senerije ifasha ubutabera kugira ngo butangwe bandikira urwego rushinzwe urwego rwa gisisozi regisitasi bayisaba ko hakorwaho adeni byari byoroshye rero kuko kumenya umubiri wa papa urumva ko nk'uko mubibona bibisobanuriye abasha kumushyingura nari imagaze aho ngaho nk'umuntu n'undi wese batabaye ubwo rero mu kugerayo ni nabwo ko bagomba kugaragaza mu gihe cy'ishyingirwa ko nabo bayifite barayizana haza rwa laboratwari rwa forensike abashinzwe uturemangingo banapima ibimenyetso umunsi wa mbere twabashe kubona sekere papa umunsi wa kabiri nibwo twabonye imva tubonamo umusaraba wa data yanashimisha numva ko ku mutima nyuma naruhutse kuba mbashe umusaraba wa papa kuko bari barawuniye bigeze bameze nawe bwo gushyingura ubwo rero mu gushakisha nubwo byari bigoranye urwibutso ruradufasha n'urwego rw'ubutabera rwari ruhari ruhagarariwe n'uwo wari ushoboye muri kuri supreme tubona serikeye twese turemeranyaho ariko njyewe ntabwo naremeranyaga kuko ntabwo nari kwihamya ijana ku ijana kuko atari nanjye wari wanashyinguye ariko bo barayemeje bavuga ko ari iyi nawe bavuga ati kuva bayemeje mufate mufate basambu byari igikorwa kiremereye kongera kubona umubiri wa papa wawe utari kuwushyingura akumva babyakira kuko ni ibikomeye nyine bikwiye kurwana byo bafataho sampo bajya gupima babanje gupima baje kumenyesha urukiko natwe batumenyesha ibisubizo usanga njyewe na data duhuje mirongo icyenda n'icyenda nk'uko mwabyumvise mu nkuru ya mbere hafi ijana ku ijana basanga ubu witwaga kisante jobu wakomeje kujya imbere mu nkiko ari kumwe n'abashyitsi be basanga njyewe ni ahantu isano isano ku buryo ikigero cyo kuba mafite n'isano nawe kigaragara mirongo icyenda na karindwi n'ibindi bice birengaho kuko ntabwo mbyibuka neza basanga uwitwa nibabarera jacqueline bifitanye isano ubwo ni tante ubwo ni mama wacu indi niba nziza basanga bafitanye isano nawe ringana na mirongo icyenda n'icyenda uwo ni umuntu uhagaraga akavuga ati uyu mwana ni ruswa undi wa gatatu usigara witwa anne marie utuye mu biri ntabwo babasha kumufata kuko yari hanze y'igihugu bari bategetse ko bafata abo babiri ubwo dusubira mu rukiko tugeraho impaka abunganizi baburaniraga urukote adivese yanjye nyine abo ngabo tuburana batangira guhakana ibimenyetso batangira guhakana ibipimo byakozwe n'abahanga kandi cyari ikigo cyizewe cyashyizweho n'igihugu ariko njyewe mbwira urukiko yuko mu bushishozi bwabo aribo bazashingira bashingira ku bimenyetso kuko ni nabo banasabye adeni sinzi ukuntu bayisabye bakaba banayihakana ubwo rero nk'uko mwabyumvishe rwafashe umwanya rurasoma rubasha gutsinda ku by'imitungo rero kuko hari imitungo ya data yari isigaye iyo nzu yari isigaye nababwiye ni inzu yari isigaye bifuzaga kugurisha ariko bari baranze kuyigurisha nayo kuko yari ishyinguyemo umubiri wa papa urumva ni ku bw'amahirwe y'imana kubona byinshi kuri radiyo kubona wese umenya amakuru nagira no kujya njya mu rwego rw'ubutaka hano mu rwanda babandikira babafasha abamera kubiguruka kugira ngo batabijyaho uruhare no kubigurisha ngo numva yuko kuva urukiko rwaratonje yuko nta kindi kihakanye ko undi mwana gusenga imisa nk'uko nari ntabizi n'uko nari narabibanye kuva kera numva ko mu myanzuro y'urukiko bagezemo ko mfite uburenganzira ku umutungo wa data akaba ariyo n'uko ariyo mpamvu yabikurikiye kandi icyo- icyo twakwibutsa ni uko ah, icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga ni nacyo cya nyuma mu bijyanye n'ubutabera mu gihugu cy'u rwanda
niko biri kuko nta bindi rukiko ruri hejuru y'urukiko rw'ikirenga Mm. hanyuma ha- utangira wavuze ko ah, m- nyuma gatoya mutarajya muri izi manza ah, mbere ya m- y'ibihumbi bibiri na cumi na kane hari ukuntu bagufashaga bavuze ko ayubu yajyaga anagira ibyo agufasha mu mashuri icyo gihe se bagufataga nkande
Eh, ba- urumva nyuma ya jenoside hari umu- hari umutangabuhamya nanashimira cyane kuko ari mu bantu bamagazeho cyane ariko kuko hari abandi bari bazi ukuri bakanga kwita- ku- kujya ahagaragara ngo babivuge babizi mu muri kino gihe kubona abantu b'inyangamugayo n'agace U- uwitwa nyiribambe ni umwe mu batangabuhamya nari mfite yari umuturanyi wari uzi imibereho yanjye uzi na- no kwa papa bose nyuma ya jenoside rero yazanye uwo witwa ayubu muri mirongo icyenda na gatanu icyenda na gatandatu aramuzana aramwereka a- aramunyereka aravuga ati kuko njye nakuye kwa nyogokuru muri ku kizu kivugiza i nyamirambo aramumwereka aravuga ati uyu niwe mwana waciye igiti wasigaye uyu- uyu- uyu- uyu ni nyina. ubwo nyine nanjye aho ngaho turamenyana akiri n'umusore nkajya kumusura nyine namusura na onke naba nakize ku ishuri akaza kundana ibihembo nize guhera mu wa mbere kugeza mu- mu wa gatatu pirimeri nagera n'amaguru ariwe wantwaraga nicyo kintu navuga ngo yigeze kumfashaho ariko twaniriye tunavuga na- na- na- no kuri telefone n'umuhungu kuko rero yabonaga ko na- na- nashigikiye imitungo kuko imyinshi bayigurishaga muri icyo gihe kuko yabonaga nta kintu bimbwiye arakomeza kugurisha mu mu- mu buryo buri normal mu- mu- n'umubyeyi ariko aho noneho bya bostingi navuga ngo nako bya byagiye hanze ni igihe bari bagiye kwimura umubiri wa papa kandi babinyishe ubwo nazaga rero igitero cyose kijya hanze ariko uwitwa Anne Marie uwo witwa wo mu Bubiligi mbere niwe waherezaga mama ni- ni- ni- kuko ni- ni- yavugaga na baravuganaga nabo bavugana nawe mu- mu- n'aba- n'abantu bakuru n'umubyeyi na- n'umwana bereye itampa uwo nyirabarera nawe mubonye ejo bundi kubera imanza nawe si- nayo- namwumvaga ariko namuzi namubonye nyine aza kundega ati uyu muntu aratwite Mm. Ha- hanyuma se ah, i- imitungo yasizwe na so ah, bagurishije ndetse cyangwa se indi ikiriho yose wari uyizi
Eh, u- um, ibyo- ibyinshi ntabwo nari nyizi umunsi nagiye mbona amakuru nyuma ya jenoside abantu bambambira amakuru ati sora afite aha n'aha Eh, kuko nabyibuka niga mu wa bibiri na cumi niga mu kigo cya ss kagugu ubwo mama yaje kunsura nk'umunyeshuri ubwo twari hari hari ikintu nini ku gacaca sinibuka neza gusa mama yaje kunsura ngo ati rero abantu bampamagaye bakeneye ko wajya kwa perezida mu mitungo ya so kuko bene so barimo kuyigurisha ariko icyo ruswa yewe ni ukwakwiga ukagaruka kugurishaho ugiye kwigishwana
Ah, Yves Yves- Yves telefo- telefone ntabwo turimo kukumva neza sinzi niba hari aha- hari ukuntu uhinduye aho wavugiraga Eh, ubu turakumva mwanyumva eh ubu turakumva Yes, narimo kuvuga eh, narimo kuvuga ngo imitungo myinshi nagiye nyimenya oh, ku makuru y'abantu bazi ama- ama- ah, bazi umu- upapa aho yari afite imitungo yose ariko yose siko nagiye kuyafarisamo cyangwa kuyi- kuyigaragamo ngo ngiremo uruhare kuko njye icyo gihe nari nshishikajwe no kwiga no kwitunga no kwibeshaho ariko aho byanirira agahinda ni igihe numvaga umuntu ami- amisha umubiri wa data mu myaka makumyabiri cya kabiri agambiriye no kugurisha imitungo yose kwa data ngo hazime niho navuga ati nk'umugabo cyangwa nk'umusore bikangwa n'ishema rya papa ntazime nangire noneho mburane uburenganzira bwanjye nagiye no ku- no- ngiye n'uburenganzira ku mitungo ya data yaba yasigaye Mm. Ah, hanyuma Ariko myinshi myinshi yaragurishijwe Mm. mu kanya ndakira abakunzi b'ijwi rya amerika nabo benshi bafite ibyo bakubaza ariko ah, uvuga ko usaba abana bafite ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo guhaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo Ah, iki kibazo ni ikibazo usangiye n'abandi bana benshi
Eh, impamvu navuze kuriya nyuma y'uko urugendo rugiye mu itangazamakuru itangazamakuru rwakurikiye rukajya hanze nakiriye ko- ko amamesaje menshi nakiriye komantere nyinshi ku ma website ba- bambwira ati duteye ikigabo ati natwe duteye guhaguruka tugahana uburenganzira kandi hari n'abandi b'inshuti tuganira bibitije kandi ati wowe iwacu turanyemera kuri izi nyungu n'izi nyungu ariko sinshaka kwitensiza nyine ukumva afite icyo kintu cyo kudahagarara ngo bashikame ariyo mpamvu navuga ati uwundi wese ufite ikibazo gihujwe n'ibyanjye nimba yuko yagakwiye guharanira uburenganzira bwe yagakwiye guhana icyo umubyeyi we yamusigiye kuko umubyeyi we yavutse kugira ngo abeho nubwo nabashishikarije kugira ngo bumve ko bakwiye gutungwa n'ibyabyeyi babo nabo bakwiye kwishakira ibyabo ariko nanone duharanire uwo murage w'ababyeyi bacu ni kontekisi nshaka kuvugamo urakoze cyane yive tuyishimire kuri telefoni dufite abakunzi b'ijwi rya amerika benshi bifuza kugira ibyo bakubaza nabo reka duhere kuri eric wiriwe neza eric uranyuva eric uranyuva eric ndibaza ko tumubuze kuri telefoni ariko aburahamu wowe urahari uri hehe
ndi mu rwanda mu karere ka rulindo mu ntara y'amajyaruguru ishyorongi o irutonde ikibazo cyawe
ikibazo ndi kubaza uwo musore ibizamini bya adn bikimara gusohoka bikagaragaza uko uri kwe neza birumvikana byaramushimishije ese uyu azatangiza ryari urugamba rwo gutanga abandi bwo gutanga inama ku bandi bana bameze nkawe bafite igihirahiro nk'icyo yanyuzemo cyane ko yavuze ko bahari
urakoze abraham icyo kibazo nizere ko ucyumvishije neza ive reka dufate na teogene teogene wiriwe teogene uranyumva uri hehe
ndi i kigali mu karere ka kicukiro ikibazo cyawe
njyewe ntabwo ari ikibazo mfite ahubwo ndashaka kubwira yive ngo nakomeye muri iki gihe abantu benshi bataye ubumuntu ndi inyangamugayo umuntu yifata akihakana umuntu wo mu muryango we ugasanga amufashe nka rubanda kandi ari amaraso ye byaravuye kumva ngo umwana wamwiruka uramwihakana uvuga ko nta sano mufitanye ni ibintu bisanga bigayitse kandi by'ubunyangamugayo bukeya abantu bagakwiye kuba bafite nararebye nsanga ni ibintu bikamaganirwa kure kandi nkabwira rero ngo nakomere agere ku ruhande kuko yarwanya urugamba bituma n'abandi bari hakuruhande nk'ibyo naho babasha gutinyuka nzi ko nyuma ye hazavuka abandi nabo bavuga bati dufite ikibazo cyawe kandi ndashima ubutabera bw'u rwanda ko burenganura abarengana ubwo ni ukuvuga ko ibi ndamushimira cyane kandi ngashimira na leta y'u rwanda yamuhaye ubutabera kandi ikindi nanone nifuzaga ko bariya bantu bagaragaye
teogene uranyuva teogene ndibaza ko tumubuze kuri telefone ariko byinshi kuri we byari ibitekerezo ive ku kibazo cya aburahamu niba hari gahunda ufite zo kugerageza gutangiza gahunda yo gukangurira abandi bana bafite ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo kugira ngo nabo bahaguruke baharanire uburenganzira bwabo
kuri ku kibazo cya burahamu kuri njyewe kuko nsanzwe ngura umwuga wa sinema ngira ndanandika kuri njyewe numva mfite gahunda yo kwandika igitabo ku buzima bwanjye kuri ni urugendo rwose kuko n'ikinywa muntu abana rero twaduje duhuje ikibazo numva ko nta kintu nasaba ko bakwegera inzego z'abacikacumu bakabakora ubuvugizi nabo ubwabo ubwabo bakiyagukira ku giti cyanjye uretse kuba nazandika ibitabo wenda kugira ngo mbatere imbaraga mbashishikarize guharanira uburenganzira bwabo no guharanira umuryango umwe ku babyeyi bavukaho kugira ngo umuryango nawo ukomeze ube uri fiye cyangwa ube utewe ishema no kuba hari uwarokotse wabavutseho umva ko ngewe nta yindi nta zindi mbaza afite izindi uretse kuzabyandika nkabamotiva ariko nabo bakugira inzego za leta kuko ziradufasha kimwe n'iza senerije ibuka
ive gukurikirana imanza nk'izi kujya mu nkiko imyaka irenga itanu gukoresha ibizamini bya ADN ni ibintu bisaba uburyo kandi abana benshi bahura n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo si gace baba bafite ubushobozi bwo gushakisha ubu buryo bwatuma bajya muri izo manza wowe wabigenje ute inama wagira abafite ibibazo nk'ibyabo ariko badafite uburyo ni izihe
ibyo uvuga ni byo edi ibi bintu birahenze ku bushobozi noneho byakwikubita ku mwana w'imfubyi udafite hirya na ruguru nagize amahirwe yo nsigara mama umumama we wambaye hafi n'inshuti zanjye za hafi na hafi ariko nanone nanjye ubwanjye kuko nari narabanje gushaka ubuzima nk'uko yavuze ko ubundi nari narakoranye umwuka wo kwishakira ubuzima bicaho birahenze ariko nagiye mbona ubushobozi buturutse mu bantu batandukanye mu ya mama abavukana na mama inshuti zanjye ziri koroshe ziri hafi na hafi n'icyagiye kinshoboza ko nabwo muri rusange nuko nari mfite wenda n'akazi kansapotinga imyaka yose nakoreye kuko nta kindi kintu nakoreye ibyo nakoraga byose nabishaka mu rwanda nyuma yuko udafite ubushobozi numva ko barwana hari numva ko hari inzego za leta ziganira numva ko batiriwe n'abandi numva hari icyakoreka
hanyuma ndimo gukora ubushakashatsi kuri iyi dosiye yawe hari inkuru zitandukanye nagiye nsoma hari nyinshi zirimo izigaragaza gusa nk'aho bakwibasira hari abavugaga ko wakoreshaga ibyangombwa by'ibihimbano hari abavuga ko wahinduye amazina kenshi mu ikarita y'irangamuntu muri za batisimu ibintu nk'ibyo ibyo ariko ntabwo byaguciye intege
ibyo si byaciye intege ni bya kugira ngo byarure urugamba rwo kurwana kugira ngo ntucike intege n'uze no kururwanirira ibyo ni byo nakubwiye ko bagiye bagahindura bakajyana mu bushinjacyaha bagamije yuko yive yafungwa cyangwa urubanza rwapfundikirwa ukuri kutageze hanze n'ibyo cyangwa ubwanjye n'abatijwe anglikani bwabyo itorero ubuyobozi bukuru basohoye akide duwa rwakwemeza ko ngera batijwe aho ngaho hari data wambatirishije ibyemezo byitwa n'impimbano bisharije n'amafaranga n'inzego za leta ati ntacyo niha urumva urwego rw'igihugu ruhari rwanyishyuriye mwagera mwarwegera barwegeye nabo rubagaragariza ukuri ku kirandangamuntu ni kwa kundi nabyita ni tekinike za defanse bashaka gukora wareba umuntu iyo atayirangamuntu hari umubare wa indegisi namba uhinduka izo rangamuntu uko natayirangamuntu uko indegisi yahindutse nabyise yuko ije yahinduye irangamuntu ibyo wasomye cyangwa ubushakashatsi baba barabonyeho ku byerekeye n'amazina ngo tuyishime tuyishimire ni ibintu ni ereyoso niko kwibeshya kw'imyandikire mu kinyarwanda ubwo ngewe uburyo nakuze urumva ni na jenoside nakuriye kwa nyogokuru nyogokuru akanyigira ati utwo tuyishimiye noneho mama ati ngewe tuyishime habaho izo kuze ko nyuma yaho nasanzwe gukura ngiye gufatira gusoza fata izina ryanjye riri kuri karita ya bateni ku ikarita ya batisimu nabatijwe kuko niyo yagaragazaga umwirondoro byose ni ingaruka z'amateka kuko nanjye iyo nza kuba ngira nanjye data akaba akiriho nimba ko izo rereri zitari kubaho si za rereri z'icyaha za rereri z'inzego zagiye zemera ko nazo nta hantu bari bafite ho gushingira ubwo nabikosozaga rero bo barahindukiwe bajya inyuma baravuga ati muri kubimbana ariko shimira ubutabera yuko bamuhaye ubutabera bw'u rwanda bwabo uburyo bukwiriye kandi n'ukuri kubyagura
urakoze ive tuyishime reka dufate abandi bakunzi b'ijwi rya amerika duhere kuri wilson wirwe neza uri hehe
ni mu gihugu cy'ubuhinde
cy'ubuhinde cy'uburundi
ubuhinde ubuhinde mu buhe mujyi
gujurati ikibazo cyawe
ahanini nta kibazo ufite ahubwo ni ukumubwira nashaka kubwira uwo mutumirwa akomeze yihangane kuko ndumva ko yaciye mu buzima bugoye ngira nicyo shikirije cyane cyane kuri iki kibazo cy'uko kenshi imiryango usanga yihakana amaraso yabo ugasanga bihakana abana kandi iyo ugiye kureba hari n'igihe baba by'ukuri babizi yuko abo bana ari ab'iyo miryango ariko navuga ko ari ibinyamaswa bw'amaze kuba mu bantu ugasanga umuryango urihakanye umuntu ukihakana umwana bakemera bakamureka akajya kubaho nabi akabaho mu buzima bubabaje mu buzima bugoye kandi by'ukuri bazi ko ari umwana wabo rero icyo kibazo cyashikiye yive n'abandi benshi kirabashikira urabona ko yagize amahirwe agatunganirizwa bakabona n'uburyo bwo gukora ayo ma egizame y'ama adn hariho benshi usanga ubwo buryo bwo gukoresha ama adn cyangwa gushika ku rugero rw'aho babatumiza adn bidashoboka ahanini rero nashaka gutera akamu cyane cyane abarundi n'abanyarwanda ndabasaba ko twogaruka ku mico yacu ya kera ya aho umuntu mu kirundi baravuga ngo umwana si uw'umwe kandi umwana ni uw'igihugu kera abantu n'ukuri barakundana ugasanga umwana n'umuryango bamufata nk'itungo ariko iki gihe ibintu byarahindutse ahubwo umwana iyo atari uwawe usanga bamufata nk'umuzigo bamufata nk'ikibazo nashaka no kuri sabe abantu bagarukane muri uwo mutima w'ubumuntu umutima w'ugukundana kuko urumva ko ari ikibazo kibabaje kigira icyo gisize ibikomere gisiga mu mitima yabo biba byabaye ko naho yive mwumva ariko aravuga uko ndibaza ko hari ibintu byinshi byononekaye yaba mu buzima bwiwe mu myitwarire yiwe no mu kwiyumvira kwiwe kubera ko icyo kibazo urumva ko aba ari ikibazo kigira ingaruka mbi gisiga mu buzima bw'umuntu murakoze wilson ndagushimiye cyane reka ive agira icyo avuga kuri ibyo wari usorejeho ko ibibazo nk'ibyo hari ibikomere byinshi bisiga ku mwana nka ive ive hari icyo uvugaho
icyo nabivugaho nk'uko wilson yabivuze ikibazo hari ukuntu kikwangiza hari ukuntu kikwangiza mu mitekerereze no kumva kwemera ugukunda kwemera ko hari umuntu waba ugukunda kwemera ko niba umuntu w'amaraso akwihakana hari igihe uba se noneho undi wo ku nzira we we yanyihakanirwa ntabwo turumva ni mu buryo bw'imitekerereze kumva hari aho abantu bakwihakanye ukaba igicibwa muri sosiyete ariko nyine iyo bihagazemo kigabo niko nabyita ukagira n'izo mbaraga umuntu agerageza kunyerwa mu buzima usanga nk'abandi bose ariko ndemera nawe yuko iki kibazo nubwo kiba gihari hari ukundi kuntu kikwangiza n'icyo gikomere cyo kubona ufungura imva ya papa wawe bwa kangahe wagize kumubura undi akifuza yuko ifungurwa kugira ngo agambire wenda bafite umutima w'ibintu nubwo ngewe ndanabivuga akenshi n'ejo bundi nongeye kubisobanura mu itangazamakuru nagiye mu rukiko icyo ngambiriye atari ibintu nagiye mu rukiko ngambiriye kubona identification yanjye umwirondoro wanjye kubona kwandika ku mubyeyi uko yajya kuba ari ibintu ushaka ni uko nabirwaniriye kuva nyuma ya jenoside ariko nako njye nari nzi ko abantu bafite ubumuntu ibintu na data yabisize ariko abantu ubwo bumuntu barabutaye banyika undi mutima w'inyamaswa banyika nicyo kintu rero ni inama nawe bisa n'uko hari mu buzima bwawe bwaba iby'imitekerereze bwaba muri sosiyete ugasanga kwizera umuntu cyangwa kwizera ikiremwamuntu biragoranye ako hamwe n'imana umuntu abishobora urakoze cyane reka dufate na ntezimana wiriwe neza
agizwe mwiriwe neza muraho muraho nawe uri hehe
ndi kigali mu rwanda mu karere ka nyarugenge ikibazo cyawe
murakoze cyane ndamana usohoze n'umutumirwa kandi noneho ntabwo ari ikibazo cyane cyane ngiye nari mfite gusa birababaje kubona umuntu yihakana ikiremwamuntu undi mugenzi we niba umuvandimwe yarahuye n'ibibazo
ntezimana turakumva ntezimana ndiba wari ucitse ongera usubiremo icyo gitekerezo cyawe washakaga gutanga
murakoze narevuze nti birababaje kubona mu rwanda dufite abantu bameze nk'abo kuko niba umuntu yaragize ikibazo agahura n'ikibazo muri jenoside agatakaza umubyeyi we uwamusigaye ntabwo yari akagombye gukora igikorwa nk'icyo cya kinyamaswa ni ibintu urebye niwe niwe ntangiriro hari benshi buriya nabo baho bagize ikibazo nka nk'icyo yagize hari ababuze uko bajya kuburana bikarangira imitungo yabo inyazwe burundu icyo rero iyi niyo ntangiriro yo kugira ngo n'abandi noneho babone ubutabera niba hari abandi bagiye banyagwa imitungo nk'uko nguko y'ababyeyi babo nabo ngewe nasabaga yuko rwose bagakwiye gukurikiranwa kuko ni ibintu bibabaje cyane gusa ngenda ndashimira n'ubutabera bw'u rwanda bwakoze akazi katoroshye aho umuntu bajya gupima na kiriya cyuma cyaje cya adn buriya nabyo ni amahirwe twagize muri iki gihugu biriya nibyo bizajya bikemura ibibazo nyine by'abantu bihakana abantu babo kandi bafitanye isano gusa icyo namubaza ese ni iyihe nama yagira bagenzi be wenda bashobora kuba bafite ibibazo ariko babuze aho babihera babigeza ku nzego zibishinzwe ese ni iki iyo yabona cyakorwa kugira ngo wenda ibyo nabyo wenda niba hari aho byadindiriye batigeze babikurikirana nk'uko nguko bibashe kuba byakurikiranwa murakoze urakoze cyane ive ive uranyura
ndakumva gerageza umusubize icya mbere ndibaza ko wari wagerageje kugisubiza ariko hari iyindi ngingo yarazanyemo ivuga ati nk'abatangije ibyo bibazo ariko cyangwa se gushaka gukurikirana ukuri ariko bikagira aho bidindira inama wabagira n'iyi
inama mbere umuntu natanga ushobora kugira abo bihakana abantu ntibatubabarire mbere mirongo itanu ni amaraso yacu ni abavandimwe ni abaturanyi ni inshuti bagira ubumuntu kuko kongera gusubira mu rwibutso nta muntu wifuza ngo asubire mu rwibutso ajye gutabara umubyeyi we hejuru y'umuntu wagize ubumuntu n'icyo ngicyo aba ari ugushinyagura aba ari ugukongera nabyita no kutaha agaciro uwo mubiri w'aho ashingiye ngewe inama ya mbere amaraso yabo abana babo abo bavukana ntibagire ubumuntu icya kabiri inama natanga ni kuri abo ngabo n'abamuje nabo ikibazo simbazi ariko niba banahari icyo nababwira ntibahuke gitwari batwazanye begere inzego z'abacikacumu zihari zisanga zidufasha seneje nk'uko babivuze aherije irahari ibuka irahari jiraje irahari numva nabo babafasha kubakora ubwo buvugizi nubwo bihenze nubwo bivunanye ariko icya mbere ni ukugira izo mbaraga z'umubiri no kubyakira ariko icya mbere na mbere kiruta ibindi byose abo badusigaranye abo badufite mu maboko baturera abo tuvukana abo tuvuka ku musozi umwe ntibagire ubumuntu kuko ibintu ibi ntabwo aricyo cya mbere ibintu n'ababyeyi bacu babisize ntibagire ubumuntu tujyane urukundo dutwazanye numva aricyo kintu kiruta ikindi cyose
hanyuma rive ku bijyanye no gutanga amakuru wavuze ko ujya kumenya abavandimwe bawe bwa mbere hari umuntu wari uturanye n'umuryango wa so cyangwa se wari uturanye n'ababyeyi bawe wagiye kubwira data wanyu ko hari umwana ushobora kuba wararokotse icyo gihe uwo muntu ndibaza ko ari we wafunguye iyi nzira wanyuzemo kugira ngo ugere aho ugeze ubu ngubu ariko hari ikibazo nanone gihari gikomeye cyane cy'abantu bazi amakuru ariko ntibagire ubwo butwari bwo kuyatanga
ikintu uvuga nicyo abantu n'urugero rwanjye by'abazi amateka yanjye imivukire yanjye abazi data ni benshi ni benshi ariko siko n'ababonye bose banyegera ngo bahamye ukuri hari n'aho nabaga nkeneye umuntu mu rukiko n'umutangabuhamya ariko nkaba muzi nkaba nzi ngo ni inshuti ya papa nkaba nzi ngo uyu ni umuntu uzi amateka yanjye ariko namwegera akeka reka wa mwana we tujyane mu nkiko atibyo sinarijyamo ubwo akanyamaganira kure ku buryo mbonaho navuga gushimira abatangabuhamya banjye yaba uwo nguwo wabaye intwari nabyita umurwanashyaka kuko we yaharaniye yuko niba ari yari usigaye kuri data nagira aho nazima kandi ndiho ariko kubera ubumuntu buke ntibabashe kubyumva barambwira abantu baba bazi ukuri mu kintu runaka igihe cyose ukuri nagiye kutazatsinda numva ko noneho bikurikiye no ku mateka yacu numva ko bajya bafasha abo bana basigaye bonyine abo imiryango basigaye yonyine ikeneye amakuru n'urugero njye nigeze gukenera kumenya inshuti za papa kandi nkajya nzibona mu mujyi wa kigali tugahura mu maresitora ukuntu ziramvuga nanjye nkazireba ariko nakwegera ngo nzicane nabo bambwire ibyiza bya papa bambwire ubuzima bwe numva umenye numva uburyo yishwe numva uburyo yabayeho ntibabashe kunyumva kandi abo ngabo ntibamubizi ko aribo bantu bashobora no kunangira ubuhamya muri urwo rubanza ariko sinzi babona ibyo mvuga ngo rero abantu nibagira ubutwari kandi bagire n'ubumuntu bagire urukundo nemera ko kuri igihe kose kuratsinda hanyuma se ive ubona ko urugero iki kibazo cyawe gikemutse nyuma y'imyaka makumyabiri n'itanu jenoside ibaye hari abana benshi bari bato nkawe igihe jenoside yabaga ndetse bamwe bashobora kuba bafite ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo ariko uko imyaka igenda niko n'ibyo bimenyetso bigenda cyangwa se abatangabuhamya bagenda bazimangatanya icyo gihe ubona abana batarakemurirwa ibibazo byabo bitazabagora cyane cyane kubona abantu bemeza ibyo bavuga
ikivuga icyo kivuga cyo ni cyoko uko imyaka igenda n'abantu barasaza n'abantu abantu bagenda kandi basigaye bakeya ni ikintu kigoranye ku buryo kiri kompike no kubyumva nawe uko ubyumva kiri kompike kubona uko imyaka izagenda iza uzaba ubasha kugira imbaraga n'izo nagize ashobora kuzagira ugasanga ku musozi avukaho cyangwa abaturanyi nta n'umwe umuzi nta n'umwe umuhamiriza ukuri ugasanga wenda abasigaye ni ba bandi bamufitiye ibintu ni ba bandi bamuhakana ni ikibazo kihariye mbona ko inzego zibikireba zagihagurukira cyangwa zakora mobilizasiyo y'ibintu bigakorwa nubwo ari ingaruka zose za jenoside kumva ko hari ibibazo byakwiye kuba birangira kuri mu myaka makumyabiri n'itanu tugatangira indi myaka turi mu bundi buzima
reka dufate abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika jean long wiriwe
mwiriwe neza uri hehe
ndera aho bita ku mukwe ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye wenda nabanza nkamushimira arakumva kuko yarwanye urugamba kandi yaharanira uburenganzira bwe kugira ngo abashe kugera kuri ibyo byose ariko nk'utubazo nka tubiri namwibariza ese ubu bushobozi bwo kujya mu nkiko yaba yarabukuye hehe yaba ari umuntu wamufashije ese ubutabera bwo yababona bwaba bwaramubaniye gute kandi akabazo namwibariza ese imiryango yamwihakanye ubu babanye bato bameranye gute nizihe kominikasiyo bafitanye ese mu gihe kizaza bwo bazaba bameranye gute yaba yarababariye cyangwa se yaba yariyakiriye murakoze ibibazo byanjye byari by'ubuteka bityo urakoze cyane reka dufate na joseph joseph wiriwe
mwiriwe mwiriwe birwema ni amahoro
amahoro amahoro ikibazo cyawe
banza ndamukiza uwo mutumire
arakumva yive
rwose umumbwira uti arakwihanganishije uti komera komera muri urwo rugendo wagize
hari ikibazo namubwira ndashaka kumubaza ariko mbanze kumubwira rwose ko ufatiye ko abantu b'iki gihe ku bukunzi bw'ibintu byabateje ubuhemu ese ni iki abwira abo bantu baninze bamwihakana kugeza iyo yose ajya mu nkiko ese yiteguye ko yazabegera bakamusaba imbabazi cyangwa se azabireka gutyo gusa murakoze akabazo kanjye karara urakoze cyane joseph ive icyo kibazo cya joseph ndibaza ko gifitanye isano n'icya kabiri cya jean long
yesi kamere kuri iki ngiki cya nyuma ku mibanire yanjye naho kuba nkunda nkunda kugumana personalite yanjye ngiye kuvuga ngo ndabakiriye aka kanya ntabanje kuba umujyanye cyangwa utokrite wenda ofiyanizi bizafata wenda bizaterwa nawe umutima akunze ku mutima wanjye numva mbasabira nubwo mbasaba imbabazi ku mana kuko ndi umwemeramana ndi umukirisitu ikindi kandi nta nubwo ntabwo nabashimiye umutima kuko niba umuntu akwiye akayamusitanya amaraso afite abana akangajira famiye mu rubanza nk'uru abo bana b'ababyara banjye urumva nabo usubiza ibyo yabaremye n'usubiza ibyo yabakubwiye nanone kandi unamugendera kure ko ntabwo ari umuntu ukwifuriza neza ku kibazo kindi cy'ubuvandimwe ntabwo nibuka izina rye jalonga
yambaje ku kintu cy'ubushobozi aho nabukuye urumva ngewe nayo mfite sapoti wenda yuko mfite akazi igihe nakoraga muri iyo myanya nakoraga mu mwuga wa sinema ariko ntabwo ari wari unumve cyane nakoraga mu kigo nakoraga mu bintu bya shize ariho nabonaga uwo mushahara ariko nanone famiye mvukamo kuri mama bambaye hafi nk'uko yavuze nagize amahirwe yo gusiga mama amamba hafi kuko nta wundi muryango nari mfite numva afite uwo muryango cyane niwo wakomeje kuba urukundo cyerekeranye n'ubutabera nshimira ubutabera ngomba no gushimira ubutabera byose by'umwihariko urukiko rw'ikirenga ko rwagaragaje ukuri rwambaye ubutabera cyo naharanira nakibonye nigeze mbesha ubutabera nubwo bo bagiye bagunganisha inzego za leta mu rwego rwo kubabesha amakuru kandi bazi ukuri ku no mu rubanza rwa nyiramwana ukurikiye aho najyaga na demonsiyo mu kuburana nasaba ubutabera ko ubundi bakwiye kubakurikirana kuko niba umuntu azi ukuri akagezaho yemeza yemera yuko tujya mu nzu uwo muntu yaba afite undi mugambi ariko ibyo ni iby'amategeko sinabona undi mwanya wo kujya mu nkiko n'iki ariko ubutabera nabubonye kandi nabonye icyo naharaniye nanabyishimira kandi rwose tuvuga yuko rwose ubutabera bwa nagaragara nishimira cyane ibyumviro umuryango wanjye wose
urakoze cyane mu nkuru twahitishije mama wawe yumvikanye afite agahinda cyane ariko nanone asa nk'uruhutse aho yagize ati byari bibabaje cyane kumva abantu bakwita umuesikoro bita umwana wawe umuesikoro mama wawe akimara kumva imikirize y'urubanza yabyakiriye ati
umubyeyi n'umubyeyi mama yarishimye yarishimye nuko ngewe wenda bwanyu no gutanga interview nuko ishimo byarananiye kuko byari agahinda kuri byo bari kwari n'ibyishimo kuko yatekerezaga ibyo naharaniye mbibonye bitakagombye guca muri zino nzira ariko mama ku giti cye yarishimye kuko urumva igisebo nagendanaga muri sosiyete hari aho nagendaga ugasanga barangirana inzara ubwo ni wenda nimo wenda ngo ngiye kwibuka aho data avuka ugasanga aho nyanzara abandi bakanywa inzara ariko bazi ukuri nyemera ko mama nawe mpamvu yavuze ngo araruhutse ni uko ni ibintu biremereye imyaka itanu uburana ukuri kuzi ariko abantu batashaka kumva apisi ku myaka yanjye nk'umwana wenda ndi umwana mu myaka ariko wenda hari aho umuntu aba atangiye gukora ariko ugasanga winjiye mu manza ukiri mutoya bitagakwiriye atari ayandi mafoto yakoze atari ibindi atari ikindi kibazo yakoze ahubwo ari abantu cyangwa abantu runaka batifuza ukuri cyangwa batakwifuza umva ko ikintu cyamuruhukije ni ukumva umwana we imanza yagiyemo azivuyemo amahoro mbere ko nama ntabwo nama ntabwo yanifuzaga yuko njya mu manza nk'umubyeyi ntabwo yifuzaga yuko njya kubona kano kababaro kanjye yakomeje kumporotekitinga nk'umubyeyi kugira ngo ariko tubiganiraho bifata umwanya turabyemera namubwira ko rwose ngiye gutangira urugendo rwanjye rw'urubanza ntabwo tuzakuba hafi nk'umwana wanjye w'imfura kandi hamwe n'imana izaturwaniriza aho ngaho niyo mpamvu bumvishe yiruhukije kuko byari biremereye
hanyuma yive urukiko rwamaze kwemeza ko uri umwana wa inosa dusenga gusenga inosa kandi muri iki kiganiro batubwiye ko mbere y'uko utangira cyangwa se ujya mu nkiko hari imitungo yanyu myinshi yari imaze kugurishwa ese waba uteganya kujya mu nkiko kugira ngo iyo mitungo yagurishijwe muyisubira
kuri ubu ngubu mwihanganiye nyuma y'ino myanzuro y'urukiko rw'ikirenga ndasaba inzego z'ibanze zirebye na kino cyemezo cy'urukiko zirebye na kino kibazo cyanjye ko zafasha zigashyira mu bikorwa iby'imyanzuro y'urukiko bivuga numva ko ngo nabakwiye kugira uburenganzira ku mitungo ya data kuko abayifite si bo bandi bose bo bazungura ba data kandi nubwo batananifuzaga ariko numva ko inzego za leta zizamfasha ndabyizeye ko zabafasha gushyira mu myanzuro y'urukiko rw'ikirenga
urakoze cyane iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga turi kumwe na yves tuyishimire uyu rukiko rukaba rwaremeje ko azungura se wishwe muri jenoside ni nyuma y'imyaka asiragira mu nkiko aburana na mwene wabo ashinja kwikubira imitungo ya se abavandimwe be bari bara baramwihakanye bavuga ko uyu mwana nta sano afitanye na nyakwigendera se ive mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro nk'amasomo wakuye muri uru rugendo wasangiza abumva ijwi rya amerika cyangwa se n'abandi bashobora kuba bahuje ibibazo nawe ni nka yayo
muri ya mbere nakuyemo ni ukwiga ikiremwamuntu icya kabiri ni uguharanira ukuri udacika intege icya gatatu ni ukubaka uwo ukwiye guharanira umurage w'umubyeyi wawe kandi irindi somo numva nakuyemo ni ukugira ubumuntu wenda njyewe nshobora kuba nibwira ko mbufite ko yarushijeho kumva yuko ngomba kugira ubuvuzi burushijeho ikindi numva kandi gukora mbere ku musozo nabona aho gushimira inzego zose zamfashije iz'ubutabera iz'abacikacumu batureberera n'imiryango iturengera inyungu zacu ko navuga yaba yusenereje kuba yarakoze ubuvugizi akabasha gukora urwadeni ku muriro wa data byari bigoranye kongera gufungura imva ndashimira ubutabera bwose naciyemo kuva mu ibanze kugera mu ngenzacyaha kugera muri izi zitwaga fed icyo gihe zikiriho ko nageze naho naho ncamo icyo gihe ariho naho bagiye gushakira ko yiga ariho bamufungira cyangwa ubuzima bwe bwarangiriraho ndabashima ko bose bamashe gukomeza ubutabera bw'u rwanda ndabashimira kandi nshimira cyane cyane n'umuryango wanjye wambaye hafi kuko bo ntabwo bigeze banyakana bambaye urukundo burafite ubwo bumuntu
ubwo u rwanda ruzaba rwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatandatu jenoside yakorewe abatutsi ese icyo gihe ni wowe uzategura imihango yo kwibuka so
ibyo byifuzo ibyo byifuzo kandi nako bizanagenda numva ko nanjye rwo numva nzibuka data mu byo nifuza numva ko amarira namuriziye abantu bose bandeba nk'umusazi bandeba nk'umusikoro bandeba nk'umugenzi numva ko aho data ari nawe ashobora kwishimira igihugu aho ngeze ndwanira ishema ndwanira kutazina kwe numva ko bibiri na cumi bibiri na makumyabiri nanjye nzibuka n'abandi bana nzibuka n'abandi bana igihe cyo kwibuka data
aho so ari n'iki wamubwira
biragoranye ariko ijambo namubwira ndamushima ko yabaye fere yanjye ndamushima ko mu gihe yari akiriho ataricwa yabaye umubyeyi nawe akaba umugabo mu butumwa butinjya bumva yari umugabo urwanya ukuri nawe kandi uharanira kubaho neza nk'uko nanjye igiharanira icyo namubwira cyo n'igitsi mbabaje abavukanye be ntabwo yigeze kugira ntabwo yigeze abansigira kuko ntabwo nabonye gusa nemera ko nawe aho ari yishimiye urwego ndiho kandi yishimiye na bino byemezo byose kandi namukunze nubwo nabashije kumubona nk'uko bikwiriye
yive tuyishimire ndagushimiye cyane kubw'ubutwari bwawe no kwihangana n'iyo nkuru y'icyizere usangije abakunzi b'ijwi rya amerika kwifuriza amahoro n'amahirwe kandi wakoze cyane
murakoze cyane
arakoze ive tuyishimire nshimire namwe bakunzi b'ijwi rya amerika mwagize uruhare muri iki kiganiro nshimire enjeniyeri peter handley wadufashije kucyegeranya na fatuma alimasi karara wari ukiyoboye muri studio ya karindwi hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe